Yimgon Pan Radio, Ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu burundi ishyirahamwe rifite uburenganzira bwo gukora ihanahana ry'abakozi ryatse pasiporo zabo abagore n'abakobwa biteguraga kujya gukora mu bihugu by'abarabu bagera muri magana ane na cumi na bane hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo atwara amapasiporo angana uko kose amajyana na cumi n'ane niho twituye ubutungane turashika kuri parike nkuru ya mukaza
uwo ni umwe muri abo bagore ishami rya oni ryita ku buzima wms riravuga ko hindagurika ry'ibihe ririmo gutuma indwara ziterwa n'imibu ziyongera cyane perezida wa biyelorusiya yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo mu gihe cyaterwa aya makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ntimujye kure ikaze mwese nshuti mwumva radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe nanjye bujana ya mukankusi mbahe rero ikaze duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ishami rya onu ryita ku buzima wms riraburira ko ihindagurika ry'ibihe ririmo gutuma indwara ziterwa n'imibu ziyongera cyane oriyani itanga ishaka habaho inkuru icegera cha OMS kiragabisha ko ihindagurika ry'ibihe hamwe no guca ibiti ari bimwe mu bintu bikomeye biriko biratuma haduka imigera nka denke zika na chikungunya ku isi ico cegeranyo kivuga kandi ko iyandukizanya ry'indwara ziterwa n'imibu ku bwinshi biterwa n'ibihe biri mu birere bishushe kandi bigwamwo imvura nyinshi ni kuvuga tropicale mu gifaransa cyane cyane muri iyi myaka cumi iheze icyo cyegeranyo cyerekana kandi ko umugera wa denge wiyongereye kuva ku gice cy'umuriyoni umwe w'abantu ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza ku bice bitanu n'ibice bibiri ku mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kandi ko ibyo bitigiri bibandanye kwiyongera Ramana Velayadan umuyobozi w'ibiro vya OMS bijejwe kugwanya ingwara ziri mu birere bishushe kandi bigwamo imvura nyinshi akaba ajejwe kugwanya denge avuga ko muri iki gihe muri Amerika y'Epfo honyene iyo ngwara iriko yibonekeza mu bihugu nka Bolivia, Peru na Paraguay ibiharuro bishasha vyerekana ko igice c'abantu baba ku isi babangamiwe n'ingwara ya denge isanzwe yandukira cane kubera imibu Uh, ku kigeranyo c'abantu miliyoni ijana ku bantu miliyoni amajana ane buri mwaka Oriane Tangishaka urakoze tujye noneho muri Afurika y'Epfo aho ibiti e, birindwi by'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi byaguye mu muhanda uri hafi y'umujyi wa Pretoria bigatera impanuka z'imodoka zitari nke nanone ni inkuru mugezwaho na Oriane Tangishaka
abajejwe gutabara imbabare batangaje ko abantu babiri bakomerekeye muri izo mpanuka baca baritabwaho buno nyene ariko mu nyuma bahava batwagwa kuvugwa ku bitaro bavuga kandi ko imigozi itwara umuyaga nkuba yari ikirereta kandi iri mu ibarabara ku buryo igikorwa cyo kugerageza kuyihunga cagoranye bigatuma haba izo mpanuka abayobozi b'igisagara cya Tshwane bajejwe akarere k'umugwa mukuru wa Pretoria bavuga ko bitaramenyekana neza icatumye ivyo biti bigwa yamara bavuze ko izo mpanuka zabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana Siliers Brink buramatari wa Chwane avuga ko bishoboka kuba byakozwe n'abagizi ba nabi ni mu gihe hari haciye iminsi hari abantu bagerageje kwiba ivyuma biri kuri ivyo biti uturere tutari duke mu buraruko n'ubuseruko bwa Pretoria ntitugira umuyaga nkuba kubera ababijejwe bariko barakora mu bihe by'imvura nyinshi cyane bigatuma atawumenya igihe umuyaga nkuba uzosubira kubonekera
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeje amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi leta ya koreya y'epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na leta zunze ubumwe za amerika wajemo igihu ni nyuma y'uko itangazamakuru ry'amerika rivuze ko amerika yanetse abategetsi bakuru bashinzwe umutekano ba koreya y'epfo inkuru mugezweho na Geoffrey Mutagoma ibyo birego byatangiye kumvikana ku cyumweru ubwo ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa mu mujyi wa New York cyasohoraga inyandiko ikubiyemo amabanga yagiye ahabona bivugwa ko yari yerekeye ibiganiro byabereye muri perezidansi ya koreya y'epfo yibaza niba yatanga intwaro ku gihugu cya ukraine iyi nyandiko yari imwe muri nyinshi zari zashyinguwe n'inzego z'ubutasi n'igisirikare cya amerika zikubiyemo amabanga ariko ziza kugaragara mu buryo butunguranye ku mbuga mpuzambaga ibi byateye ikibazo bigaragaza intege nke kuri amerika no ku nshuti zayo nubwo raporo y'ubutasi bwa koreya y'epfo yagaragaje bike kuri ayo makuru y'abatunguranye cyangwa yatokoza uyu mubano yari ishingiye ku byiswe ibimenyetso by'ubutasi bigaragaza ko amerika ineka zimwe mu nshuti zayo z'ingenzi iki kibazo kirashyira mu rungabangabo perezida yon suk yeol wa koreya y'epfo wari warashyize igihugu cye ku murongo w'ubucuti buhamye na leta zunze ubumwe za amerika akaba yateguraga urugendo rudasanzwe rwo kuza muri perezidansi ya amerika mu mpera z'uku kwezi ishyaka riharanira demokarasi ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri koreya ribinyujije mu nyandiko ryamaganye ibyabaye rivuga ko ari ukuvogera koreya y'epfo ku buryo bugaragara ryasabye ko amerika yemeza ku buryo busobanutse ko ibintu nk'ibyo bitazongera kubaho ijwi rya amerika ntirashobora kwemeza ukuri kw'izi nyandiko zagiye hanze bwa mbere mu kwezi gushize zasohowe n'imbuga mpuzambaga ziri mu rwitwa discord na 4chan
tukiri mu makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa byelorusiya alexander lukashenko uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye uh, guhumurizwa n'uburusiya ku birebana n'umutekano wacyo inkuru tubaza fidel niyongabo Perezida Lukashenko yabitangaje igihe yariko yakira umushikiranganji rero kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu. Lukashenko yatanze akarorero k'ibiganiro yagiranye mu ndwiheze na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko baganiye ku gikorwa nkenerwa cyo kuburusiya ukingira Bielorusiya nk'intara yegukira Uburusiya hamwe hogira ubutera ico gihugu. Perezida Putin yaranebaguwe mu kwezi guheze igihe yatangaza ko Uburusiya buzoshira ibigwanisho ruhonyanganda muri Bielorusiya. Inteko z'Uburusiya zarakoresheje ico gihugu igihe zatangura ibitero muri Ukraine haraheze ikiringo kirenga umwaka hari nyuma yuko ivyo bihugu bibiri bicuditse bitangaje ko biriko bigira gusa imyimenyerezo ya gisirikare ko ata migambi vyari bifise yo gutera Ukraine mu mpera zindwi turangije Uburusiya bwarakoze ibitero vya misile rokete na vya muzinga mu ntara zibiri zo muri Ukraine Kharkiv mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu na Zaporizhia mu bumanuko bushira ubuseruko iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare ca Ukraine ku munsi w'Imana Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yariyamirije ivyo bitero vyahuriranye n'umunsi w'ibisandasanda ku bakristo b'abahoto Orthodox ku munsi w'Imana urangiye
marakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho mu kanya turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu burundi aho abakenyezi n'abakobwa bari mu biteguraga kujya gukora akazi mu bihugu by'abarabu bagera muri magana ane na cumi na bane batswe ibyangombwa by'inzira mu minsi ishize n'ishyirahamwe riri muri amwe mu afite uburenganzira bwo gukora iryo hanahana ry'abakozi inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo atwara amapasiporo angana uko kose amajyana na cumi n'ane niho twituye ubutungane turashika kuri parike nkuru ya mukaza ni umushinga ntahe arongoye ishyirahamwe rya rafi jobusi bita asumani uwo mugabo akamutegeka kudusubiza ayo mapasiporo icadutangaje n'ukuntu igipolisi caciye kiza kiradukubagura abo ni abakenyezi bashika ku majana ane na cumi na bane bari mu bariko bitegurira kuja mu kazi mu bihugu vy'abarabu mu majwi arimwe akababaro kenshi bavuga ko banyazwe ibyangombwa ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo n'umuntu ari mu mashirahamwe yari yemerewe kurungika abakozi muri ibyo bihugu by'abarabu birimwo Arabia Saudite mu majwi yashikiriye abakunzi b'ijwi rya Amerika igihe abo bakenyezi bari bavuye kwitwara kuri parike ya komine mukaza mu gisagara ca Bujumbura akababaro kari kose niho twituye ubutungane turashika kuri parike nkuru ya mukaza hanyuma procureur urubanza akaba ariwe yari arufise aradutuma ko twese ko tungana icadutangaje n'ukuntu igipolisi caciye kiza kiradukubagura abo bakenyezi baratakambira kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo abarenganure kuko izo pasiporo z'ingendo bemerewe kuzitunga naho batoja muri ibyo bihugu kuri turabasabye muturengane turi mu ibarabara bamwe imiryango twarataye twebwe turi ababyeyi ubu tuko turi mu ibarabara ijwi rya amerika ryavuganye namwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu burundi no kurwanya indandazwa ry'abantu nayo asaba ko abo bakenyezi n'abigeme bo kubahirizwa mu guhabwa impapuro zabo kuko bazifitiye uburenganzira naho boba batajanywe muri ako kazi ndayikengurukiye josiasi umwe muri abo twavuganye arongoye ishirahamwe burundi sekuru riharanira agateka kazina muntu no kurwanya idandazwa ry'abantu tumaze iminsi twumva amakuru y'uko ibintu bitari kubagenda uko byari bitekanijwe hariho ibyo uburundi n'abariya barabo batarumvikana ko na cyane cyane ibijyanye n'ukuntu imishahara y'abo bakozi yoca muri deza twibaza yuko ababijejwe bazobwisha bashikirije uburundi n'abakungu kuri ico kibazo ndayikengurukiye josias asaba kandi ko inyandiko ziri mu masezerano hagati y'uburundi n'ibihugu by'abarabu zoshigwa habona abayagenewe bagashobora kuyisomera mu rurimi batahura kandi agashigwa aho buri wese ashobora kuyisomera kuko kuva yasinywa atawuzi ibirimwo akavuga ko ivyo bitera amakenga ico twe twifuza cokorwa n'uko ayo masezerano y'uburundi n'abihugu by'abarabu yoja habona ayo makenga kandi yaranagaragaye mu bashingamateka bamwe bamwe bamwe igihe iryo tegeko ryariko ririgwa mu nama nshingamateka kuwa mirongo ibiri na rimwe ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ico gihe iryo tegeko ryo guhanahana abakozi baja mu bihugu by'abarabu ryariko risigurwa na Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano umushingamateka wa mbere yabajije ukugena abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe n'abasanzwe bakorerayo bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuze umukozi guhindura akazi canke kugahagarika hatibagiwe uruhusha rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro yajavamwo ataruhawe n'umukoresha ariko iki kijanye sisiteme kafara ni sisiteme mbi cane murabona ko yari makungu ayitera ivyatsi kubona baha uburenganzira umukoresha burenze urugero gushika hamwe umukozi ataburenganzira agira bwo guhagarika akazi guhindura akazi umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaciye yishura mu mushingamateka ku bihugu by'abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi iyi sisiteme mwavuze ko mu bihugu by'abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyigo nyakubahwa umushikiranganji yatanze yavuze ko ariko agerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga akazi kuko ku isi nzima amategeko si amariginalike ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi muri iki gihe kugira ngo hatange umuco kuri ibyo byose bivugwa kuri iryo rungikwa ry'abakozi mu bihugu by'abarabu niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatangarije ijwi rya amerika ko ibintu byose biriko biraja mu buryo umwanya n'umwanya bazotangura kurungikwa igisigaye ari bijanye n'ibipimo byo kuraba amagara y'umuntu uko yifashe uyu munsi rero umwanya n'umwanya dushobora kumva ko bagiye tukiyinjiriye ndetse rero badashoboye kugenda uyu munsi nyine ni uko igihugu cya arabiya sawudita bazoshikira hariho akantu katarava mu nzira kerekeye ibitaro bazobanza gupimirwamo bumva umuntu avuye ino yapimwe ku rundi ruhande rw'igihugu agiyemo naho nyine ni ngombwa ngo babanze bamupime barabe ibipimo by'amagara yiwe ingana ameze Ines Soni yavugira ubwo bushikiranganji twanamubajije ku bijanye n'abo bakenyezi n'abigeme batwi ibyangombwa adusubiza ko bagiye kubikurikirana bamenye icabitumye kuko ibazo c'amakuru yari amaze imisi avuga ko abo bakozi bazohemberwa kuri konti ya leta y'u Burundi iri muri banki nkuru y'igihugu BRB niyubahwe Ines Sonia yadusubije ko umukozi azohembwa ku giti ciwe umukozi azokora ahembwe mu giti ciwe hanyuma yigishwe kuziganya atange n'ikori ku mafaranga nk'uko abandi bakozi bose batanga ikori ku mushahara bivanye n'umushahara w'umuntu ariko ntabwo ari leta zibamuhemberwa leta n'umubyeyi ntiyoza guhembwa amafaranga abakozi bakorera gushika ubu amashyirahamwe yemewe gukora iryo hanahana ry'abakozi hagati y'uburundi na leta z'abarabu agera kuri cumi n'indwi muri ayo iryitwa rafiki job rikorera muri komine mukaza ibujumbura rirongowe na ntukamazina asimani niryo ryafashe ibyo byangombwa by'abakenyezi n'abigeme bagera ku majana ijana na cumi na bane nk'uko abo bakenyezi babyivugira Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje amakuru yemezwa hava muri kongo havuga ko umutwe w'ama makumyabiri na gatatu warekuye agace ka kitanga ahari hasanzwe hari ibirindiro byawo kuva aho yafatiye teritwari ya masisi jimmy shukani wakomera araduha ibindi kuri iyi nkuru emu makumyabiri na gatatu yatangaje ko irekuye umujyi muto wa kicanga ahari hasanzwe hari ibirindiro byayo bikuru kuva aho yafatiwe uduce two muri teritwari ya masisi umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe yatangaje ko bemeye kurekura kicanga mu rwego rwo guha amahirwe ihoshoroka ry'imirwano ikomeje gukura abaturage benshi mu byabo mu itangazo ryasohowe na emu makumyabiri na gatatu mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ryashyizweho umukono na lawrence kanyuka umuvugizi wa politike wa emu makumyabiri na gatatu kuva mu duce mu makumyabiri na gatatu birimo gukorwa mu nzira zose kandi byubahirije uburenganzira bwa muntu emu makumyabiri na gatatu dushaka amahoro n'umutekano birambye kandi ntidushobora kwemerera uwo ari we wese uza afite intego yo guhungabanya umutekano w'abakongomani twiyemeje kurekura kicanga kandi ibi bizakorwa n'ahandi hose mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa gukora nk'uko twabisabwe n'abayobozi ba eyase ayo niyo magambo twasomye muri iri tangazo rya emu makumyabiri na gatatu ubwo twavuganaga na majoro wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa makumyabiri na gatatu yirinze kugira icyo atubwira mu kiganiro twagiranye mu gihe cy'iminota ebyiri gusa yavuze ko ari ngombwa ko makumyabiri na gatatu itanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu magambo ye uyu muvugizi wa makumyabiri na gatatu yakomeje gushinja leta ya kinshasa kubikorana bya hafi n'abarwanyi batavuga rumwe nabo barimo mayi mayi nyatura ndetse na fdlr bakorera mu ntara ya kivu ya ruguru ibi kandi bigashimangirwa na bamwe mu baturage bo muri teritwari ya masisi nabo bakomeje gushinja umutwe wa nyatura na mayi mayi guhungabanya umutekano wabo eric gashango ni umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri teritwari ya masisi kudutangaza ni uko antuka nta mutekano kabisa abantu bamerewe nabi ubujura amatungo mato acitiriritse ariko ejo guhera ejo mu gitondo abantu babyutse kabisa bari mu rufaya rw'amasasu ko aricyo bita nani probleme ya leadership donc na amlokani barimo nyine gari gukorera muri haruguru uzi ko buno ngiye gukorera igihugu ariko aho bageze ugasanga bisa naho batari kumvikana ibishinzwe iyi mitwe biterwa utwatsi na bamwe mu bayobozi ba nyatura mu ntara ya kivu ya ruguru jil mulumba ni umwe muri bo
ibyo ni ukubesha ibyo ni ukubesha kuko murabizi neza sitarategi abo bantu bakoresha ni uko bakoresha kubesha cyane mwabonye ko babeshe ngo barekuye rumanga ngo barekuye ikibumba sinzi rero iyi politiki nyine igihugu cyacu nacyo gikina uyongeraho avuga ko iyi mitwe idafatanya na FRDC mu kurwanya makumyabiri na gatatu ahubwo ko intego yabo ari ukurinda abaturage
ntabwo dufasha na guverinoma na FRDC kuko iyo tuba dufatanya akantu kajagari kaba kagihari turwanira ku bushake bwacu ni ubwitange leta ya kongo itubwira icyizere kuko ndi igihe cyizere bano basirikare bari kwita ngo ni abayase bari kuza baje kugambanira igihugu kuko bakorana n'umwanzi akajagari kaba karashize nubwo abarwanyi bayo makumyabiri na gatatu bemeza ko bava mu birindiro byabo mu duce twa kicanga n'ahandi muri masisi abenshi mu baturage siko babibona victoire rukundo ni umuturage wo mu mujyi wa kicanga intambara zarabaye ziza buhoro buhoro twagiye kwisanga tugwa mu kantu natwe abaturage tubona intambara zitugezeho hamwe na hamwe ku mushaki aho emuventura ntabwo yari yavayo iracyariyo nta n'igihe yigeze ivayo uko yagezeyo niko ikiriyo abanyapolitiki bo mu ntara ya kivu ya ruguru ku ruhande rwabo bavuga ko emu makumyabiri na gatatu yagakwiye kurekura uduce twose yafashe nimba koko ishaka ko amahoro agaruka muri kongo mapenzi david ni umwe mu banyapolitike bo mu ishaka emuseko rihananira impinduka ry'abaturage mu burasirazuba bwa kongo twe tubona yuko batava mu birindiro byo bafashe kubera bari kwerekana amahanga na eyase ko bari kuva mu birindiro bafashe ariko twe nga baturage tubona ko batari kuva mu birindiro bafashe ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo ambref M23 iri gukora hipokirizi yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwo yafashe me ita- i- ita- ntaho iri kujya kurekura uduce twafashwe na M23 bikomeje gutera impagarara mu baturiye intara ya Kivu ya ruguru nubwo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zikomeje kwerekezwa mu duce turekurwa na M23 buri munsi nta cyizere birimo gutanga ku baturage abenshi muri bo bakomeje gusaba ko leta yajya mu biganiro na M23 igitekerezo leta ya Kongo yateye utwatsi Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika igoma
leta ya tanzania iravuga ko irimo uh, izirukana zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje kwinjira mu gihugu cya tanzania gushakisha ubuhungiro james jovin afite inkuru irambuye iyo ngingo yemejewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania bwana hamadi masauni mu rugendo rwiwe mu ntara ya kigoma kwirabira ibibazo bihambariye zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya tanzania kubw'ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu gihugu cyabo bwana hamadi masauni yashimangiye ko leta irimo gukora amatohoza ku mpunzi zose z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya tanzania ikoresheje amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'amategeko y'igihugu leta izokwirukana impunzi zose ziboneka ko ari inkozi z'amabi mu ntumbero yo gucungira umutekano abarizwa mu gihugu cya tanzania Tuna majukumu ya msingi kulinda usalama wa nchi yetu raia wake.
leta ya tanzania niyo ifise uburenganzira bwo gucungira umutekano w'igihugu n'abantu bakibamwo ni ngombwa gukurikiza amategeko agenga impunzi n'abimukira mu kwakira abagishakisha ubuhungiro ni ngombwa tumenye neza na neza igituma bahunga urazi mu bahunga ko hari n'abagizi ba nabi bohava baza guhungabanya umutekano wacu ntitwokwemera kwakira buri muntu abo tuzosanga ari inkozi z'amabi tuzobasubiza iyo baje bava Vinginevyo unaweza katoka mhalifu akasema tu yeye naomba hifadhi ya wakimbizi, anakuletea hapa matatizo katika nchi yetu ya kiusalama.
ku rundi ruhande bwana masauni yagabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi gukora igikorwa cyo kwakira izo mpunzi zikomeje guhungira mu gihugu cya tanzania yisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'abimukira no gufasha leta ya tanzania kumenya neza na neza abakwiye kuronswa ubuhunzi n'abatabukwiriye kugira basubizwe mu gihugu cyabo Niendelee kusisitiza vyombo vyetu mbandanye mbasaba cyane cyane abajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iki gikorwa mubandanye mugikora mu bwisanzure kandi mufashanye n'andi mashyirahamwe mukurikiza amategeko agenga impunzi dukeneye ko abariko barahunga bose bamenye ko tanzaniya yakira impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane kandi vyemejwe n'amategeko agenga impunzi gusa Tanzania haipokei watu kwa sababu nyingine zaidi ya sababu ya, ya ukimbizi uliopo kwa mujibu wa sheria.
umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya tanzania sudi makibasi we yavuze ko impunzi z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya tanzania zimaze kurenga gato ibihumbi ndwi izo mpunzi zatanguye guhunga mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo kubw'ikibazo cy'imirwano hagati y'ingabo za leta ya kongo n'imitwe y'inyeshyamba irimo guhungabanya umutekano tumepokea waomba hifadhi elfu saba mia sita arobaini na tano na kati yao e, elfu tano tumaze kwakira abariko barashakisha ubuhungiro bashika ibihumbi ndwi majana atandatu mirongo ine na batanu muri bo abashika ibihumbi bitanu majana ane mirongo itandatu na batanu turamaze kubatwara mu nkambi ya nyarugusu abasigaye baracyari mu gihangare turimo kubandanya kubakoraho amatohoza ibitigiri bigenda bihindagurika buri munsi hari ibyo twakira mirongo ine uyundi munsi tukakira amajana abiri uyundi munsi ugasanga twakiriye mirongo itanu gutyo gusa buri munsi turakira abashasha pokea arobaini leo hii kesho ukapokea mia mbili kesho kutu unapokea hamsini bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'ijwi rya amerika mu ndwi ishize bemeje ko igituma bahunga ari imirwano hagati y'imigwi y'iterabwoba n'ingabo za leta y'igihugu cya kongo yama yabaye hafi buri gihe bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi Ningekuwa muko siritere gisi tuko napata matatizo, ningekuwa ni majonzi, ni kulia tu.
twahuye n'ingorane zihambaye cyane yari amarira gusa n'umuryango wanjye sinzi iyo bahungiye papa baramwishe mama niwe ahari gusa abantu baricwa abakenyezi barakubagurwa nta mahoro akwiye gusa turashima uburyo mwatwakiriye Ikanipermettre nikimbie vraiment nitafute amani kwenye iko.
mu bitigiri biheruka gutangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi haseri impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cya tanzania mu nkambi ya nyarugusu bashika ibihumbi mirongo indwi n'icyenda majana umunani mirongo ibiri na batatu uretse abarimo guhunga muri iki gihe kuva mu ntara ya kigoma iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
ukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika minisiteri y'ingabo ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko inzego zitandukanye zirimo gusesengura inkurikizi ku mutekano w'igihugu zaterwa n'inyandiko z'ibanga zayo zibwe zigashyirwa ku mbuga mpuzambaga mu mpera z'icyumweru gishize mu byatangajwe harimo amafoto n'amakarita n'imibare y'abasirikare ba Ukraine baguye ku rugamba yagiye ihindagurika bitewe n'urubuga rutangaje iyo nkuru mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na mwarimu wa Mark Alfan impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga aratangira asobanura ukuntu izo nyandiko zishobora kuba zarageze hanze ubundi inyandiko nka ziriya zibanga zo mu nzego zikomeye zaba inzego ku bijyanye n'urwego rujyanye na minisiteri y'ingabo urwego rw'iperereza urwo rwose rwa gisirikare nangwa se rwa gisivire ni ukuvuga abantu baba bakorana mu gufata ibyo byemezo byo gushyingura izo nyandiko nyine zibanga hakavamo umwe rero akaba ya yabisangiza abandi yizera yuko nta kibazo bizatera ariko rimwe na rimwe ugasanga uko bagenda bazisangira bisanze zageze hanze icyo ni icya mbere icya kabiri ushobora gusanga hari uburyo ko cyane cyane bino bihugu bikomeye cyane cyane nka kiriya gihugu ubona kirimo kizamuka mu bijyanye n'ubukungu mu bijyanye n'igisirikare igihugu cy'ubushinwa utibagije n'igihugu cy'uburusiya burya n'ibihugu bineka cyane leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga nubwo leta zunze ubumwe za amerika nazo zineka ubwazo ibyo bihugu ariko usanga ibihugu mvuze haruguru uburusiya ubushinwa nabyo bishobora kuba byabigiramo uruhare cyane ko usanga nk'abakora mu nzego z'ubutasi z'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika usanga ari abantu akenshi bagiye banagira inkomoko mu bindi bihugu kuba aya makuru ashyizwe hanze ho byaba bigamije iki icyo umuntu yavuga ni uko buriya nkeka ko atari n'ibanga abarusiya ubwabo bazi yuko leta zunze ubumwe za amerika zashyize ingufu cyane mu kuneka uburusiya kuri bijyanye n'intambara uburusiya bwashoje kuri ukraine ni ikintu kizwi cy'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikuriwe na leta zunze ubumwe za amerika bineka cyane bishaka amakuru ashoboka ari amakuru bahabwa na za satellite mu kirere ari n'amakuru bahabwa na za drone zigenda zikajya kuneka hirya no hino aho ngaho habera imirwano ndetse n'andi makuru bashobora kuba babona mu buryo bw'ibanga nyine bw'iperereza avuye mu burusiya n'avuye muri ukraine ibyo byose umuntu yavuga yuko leta zunze ubumwe za amerika zibikora nk'igihangange gishaka kugira ngo gisigasire ubuhangange bwacyo kuko iriya ntambara yo muri ukraine abanyamerika baravuga bati rwose iriya ntambara tugomba gufasha igihugu cya ukraine hanyuma kikihagararaho abarusiya ntibatsinde kuko gutsinda k'uburusiya yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagarariwe nangwa se bikorewe na leta zunze ubumwe za amerika hanavugamo kandi ikibazo cy'uko bimwe mu bihugu ubundi bisanzwe bikorana na amerika nka isirayeli mu rwego rw'ubutasi ndetse na koreya y'epfo ko ahubwo nazo amerika ifite ukuntu ibitata ibyo bihugu ibyo byo nkamwe mufite ubunararibonye muri politiki mpuzamahanga n'ubushakashatsi mu by'umutekano rusange mu busobanura mute buriya hari ikintu mu bintu bijyanye n'umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose cyane igihugu kiba gifite abayobozi bagikunda hari ibintu bita state survivor bita state survivor ni ukuvuga ngo igihugu kugira ngo kibashe kubaho ni uko kineka igihugu icyo ari cyo cyose gikeka yuko gishobora kuba cyaba gifite amakuru yaba ari amakuru akivugwaho nangwa se n'andi makuru ashobora kuba yavuga ku bindi bihugu icyo gihugu gikeka yuko byaba byiza kimenye amakuru y'ibanze muri urwo rwego rero rwo kuba leta zunze ubumwe za amerika yanenga nangwa se yashaka amakuru kuri israel nangwa se kuri korea y'amajyepfo ndetse ikaba yanashaka no ku bwongereza no ku bihugu nk'ubufaransa kandi bisanzwe byitwa ko ari ibihugu mpuzamahanga ndagushimye cyane ku bw'akakanyo uhaye ijwi ry'amerika turabashimiye namwe kuba mwadutumiye
ni naha dusoreje ibiganiro byacu mwakoze kudutega amatwi mukomeze kandi kugira ibihe byiza